Iri ni ijwi ry'amerika ni saa kumi n'imwe n'igice zo mu gitondo mu burundi no mu rwanda ubu ijwi ry'amerika riratanguye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda abaduteze amatwi muramutse neza aho muri hose muri kumwe na federike nkurikije uyu munsi uri kwa mongo mu kanya gato turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi mu gitondo nyuma yaho twabateguriye ikiganiro ejo cy'urwaruka rwo mu rwanda kiza kurangira isaa kumi na zibiri kuva ku iyo saha nk'uko bisanzwe turabashikiriza ikiganiro dusangire ijambo imbere yaho ariko ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi uyu munsi
urakoze frederic mwaramutse mwese abateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya somaliya aho amatora yimirije kuba muri icyo gihugu mu nama nshingamateka na nkenguzamateka bivugwa ko atamuco uyarangwamwo bivuye ku bunyonyezi burangwa aho muri somaliya iterabwoba n'ubugizi bwa nabi izo byatangajwe n'ujejwe gucungera iby'ubutunzi ku rwego rw'igihugu mu kiganiro yahaye ijwi ry'amerika nur jimal farah amenyesha ko abajejwe gutora batora uwabahaye amafaranga menshi fara akavuga kandi ko amafaranga atangwa atari amwe bivanye n'ikibanza uwitoza abarondera abarekuriwe gutora bashika ku bihumbi cumi na bine bakaba bazotora abashinga amateka bashika ku majana abiri na mirongo irindwi na batanu gushika uyu munsi nta ca kabiri cabo baratogwa abashinga amateka nibo bazoheza bagatora kandi inama nkenguzamateka igizwe n'abantu mirongo itanu na bane Nur Imal Farah amenyesha ko ayo mafaranga atangwa arayava mu banyagihugu agasaba ko haba amatohoza mu kigega ca leta Michael Kitting intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU muri Somalia amenyesha ko ivyayo mafaranga atangwa ari vyo yamara ko icyangombwa ari uko amatora aba mu mpisho atawumenya uwo uwundi atoye tubibutse ko amatora y'umukuru w'igihugu atekanya kuba itariki mirongo itatu z'uku kwezi kwa cumi na rimwe inyuma yayo inyuma y'ay'abashinga amateka umugujejwe gutunganya amatora muri Ghana umenyesha ko abategekanya gukurikirana iby'amatora mu bajejwe umutekano abamenyesha amakuru hamwe n'abakozi bagize umugwi seni bategerezwa kuzokurikirana igikorwa c'amatora kidasanzwe gitegekanijwe kuba imbere y'amatora nyezina y'umukuru w'igihugu azoba itariki indwi z'ukwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu eric zapasu umuvugizi w'umugwi seni amenyesha kandi ko ayo matora amakarata yo gutora abashinga amateka aza yarashitse mu ntara cumi z'igihugu mu kurindira ko ashikirizwa ibiro vy'amatora mu gihugu mu gihe imigambwe ivuga ko umugwiseni waranzwe no guhengamira ku ruhande rwa leta iriho ubu Eric Zapasu avugira avugira seni amenyesha ko babandanya gukorana n'abanyamigambwe babicishije ku mugwi w'abashingamateka kugira bashobore gukuraho amakenga yose imbere y'uko amatora atangura igihugu cya misiri cyaciriye umunyororo w'imyaka ibiri umukuru w'ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru ya yahya kara hamwe na babiri mu banywanyi b'iryo shyirahamwe kara na bagenzi we baregwa n'igipolisi ku bijyanye n'abamenyeshamakuru babiri biyamirije mu ntango z'uyu mwaka ingingo ya perezida abdel fatah lcc ko yo, ya, yo kugaba amazinga abiri akomeye ya misiri ari ku kiyaga gitukura yaha igihugu ca Arabia Saudite ishiramwe ry'umwe bw'ihugu vya Buraya rimenyesha ko iryo fungwa ry'abamenyesha makuru ribangamira ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro no kumenyesha amakuru aho muri Syria leta ya Misiri imenyesha ko ayo mazinga yamye yegukiye Arabia Saudite muri kahise ababikurikirana bakavuga ko Arabia Saudite itegekanya kubaka ikiraro kuri ayo mazinga gihuza ubutaka bwayo hamwe na Misiri umuhanuzi mu by'umutekano mu biro by'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika susan rice ayagabishije kuri uyu wa gatandatu leta ya siriya n'igihugu cy'uburusiya gisanzwe kiyifasha mu ntambara iri mu gisagara cya alepo ko ibitero byakozwe ku nyubakwa z'ibitaro bazobibazwa kuri uyu wa gatandatu abantu bashika ku mirongo ibiri n'indwi nibo bavugwa ko bahitanywe n'ibyo bitero bimaze iminsi itanu byasubiye muri icyo gisagara gisanzwe kibamwo abantu bashika ku majana abiri na mirongo irindwi na batanu umugwi w'amashirahamwe ajejwe gut- agateka akazina muntu akurikirana ibibera muri Siriya umenyesha ko ibitero vy'indege vyakozwe mu makartier ashika kuri mirongo ibiri kuva ku munsi wa kabiri abantu bashika ku mirongo icenda na babiri baramaze guhitanwa n'ivyo bitero kuri uyu w'imana bitegekanijwe ko Stefan Doma- Domistura intumwa ya ONU akora urugendo ku mugwa mukuru wa Syria i Damas mu ntumbero yo kuvugana n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'andi makungu wa Syria hamwe n'abandi bategetsi ba gisirikare igisagara ca Aleppo kikaba kiri mu vyo baza kuganira Abategetsi mu gisirikare ca Iraq batangaje kuri uyu wa gatandatu ko abagwanyi b'abashiyite bafatikanije n'aba- na leta ubu bamaze kwigarurira ibirindiro vy'abagwanyi ba leta ya Kiislamu mu ntara ya Tal Afar mu gisagara ca Mosul mu burengero bw'igihugu ca Iraki.
turamushimiye mugenzi wacu yaje kudushikiriza amakuru ijwi ry'amerika i washington dc ubu naho ni umwanya w'ikiganiro ejo yitegurwa n'urwaruka rwo mu rwanda
uko bukeye n'uko bwije u rwanda rutera imbere gusa ubushomeri bukugariza urubyiruko cyane cyane bishingiye ku bikoresho bijyanye n'ikoranabuhanga bikora neza neza imirimo nk'iy'abaturage bari basanzwe bakora
twa tumashini bita nyonganyonga niko nakoreshaga ariko ubu ngubu niyo ngerageje kogosha biranga mbese iyo umuriro yarangoye cyane kuyimenya
ikibazo si iterambere ndetse n'ibyo rizana ahubwo se abaturage bakora iki kugira ngo bagendane n'impinduka z'ibihe by'umwihariko mu mirimo muri iki kiganiro mugiye kubana nanjye mizero Crispin mfatanyije na mugenzi wanjye Hussein Kayitare tukiri ku ntangiriro y'ikiganiro cy'uyu munsi nk'ibisanzwe ubutumwa bw'abakunzi bacu nibwo bugiye kutubimburira muri iki kiganiro reka twumve byinshi bakunzi bacu badusangije ubundi dutangire ikiganiro nyirizina turaje mu kanya
ubaye waracikanywe n'ibiganiro bya ejo byatambutse nyarukira ku rubuga rwacu ari rwo wa eshatu akadomo ejo yufu eko akadomo org
City's my girl, last December. You won't come closer, say what is the matter. It's in a soldier, say go fire. If I don't give a number, you want to be my lover.
nongeye gushimira mwe mwese muduteze amatwi muri uyu mwanya w'ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro ejo Voila.
kuri uyu munsi ubutumwa mwatwandikiye buribanda cyane ku kiganiro twagarutseho ubushize cyavugaga ku basabiriza mu muhanda
Soldier go, reka tutabatindiye ubu butumwa tububimburire ku bwa nkundiye razaro ati ndabashimiye bari mu beza mwatekereje iki kiganiro ku gusabiriza hakomeza ubutumwa bwe agira ati hari ubwo gusabiriza byashiraho kuko hariho abantu usanga byabayeho karande kandi bafite amaboko yo gukora Etienne mu bugesera nawe ati hari ubwo usanga umuntu asabiriza kandi ko kubona bikwiriye ariko bagasabye gufashwa kwifasha bakava mu gusabiriza bagakora naho muri nyiramubande ati gatsimbanyi ngira ngo urimo kumva neza ingaruka z'icyaha uteretse imfizi job aragira ati gusabiriza ni umuco utari mwiza kandi si umuco nyarwanda naho gatsimbanyi we naryozwe ibyo yakoze uwiringiyimana jean claude urirongi ati umuco wo gusabiriza ntabwo ari mwiza kuko hari n'abasabiriza bafite ingingo zuzuye ugasanga biteye isoni pe alex mubweyeye aho ni rusizi we yagarutse ku kiganiro cyavugaga ku bana bibana biga mu mashuri yisumbuye ati kuba muri geto ku munyeshuri ntabwo ari byo bituma umunyeshuri ananirana ahubwo ashobora kuba umuhanga cyangwa umuswa bitewe na kamere ye felix nawe uri rusizi ati murakoze ku kiganiro ejo mutugezaho kandi muzadusure inaha i rusizi felix reka tukubwire yuko tuzabasura rwose aho i rusizi mu bihe bya vuba ubutumwa mwatwandikiye muri iki cyumweru dusoza tubuhiniye aha nawe ubutaha mu masaha nk'aya bagezeho ibitekerezo muri butwandikire ndabashimiye cyane njye mwabanye na rishyaka maurice me. Mr. Soldier, me I dey wonder, she is it by force? You dey form superpower.
komeje gukurikira ikiganiro ejo ushobora no kutwandikira unyuze ku mbuga nkoranyambaga nka instagram twitter ndetse na facebook hose urahadusanga ukihashakira ukandikamo ijambo ejo youth echo mu magambo afatanye
igice cya mbere mu kiganiro ejo cy'uyu munsi tugiye kuganira ku bushomeri buterwa n'ikoranabuhanga mu rubyiruko bitewe no kudacana ku maso ngo bagendane n'igihe ese niba haje igikoresho gikora nk'iyo mirimo abantu bakora abaturage bagomba guterera iyo ese hakorwa iki kugira ngo ubushomeri bukumirwe kandi dukomeze kugendana n'ibihe tubahaye ikaze nanone muri iki kiganiro
ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco i kigali mu rwanda
mu buzima iyo habayeho impinduka bishobora gushegesha imibereho ya bamwe mu baturage reka twumve ubuhamya bwa bamwe mu bagezweho n'ingaruka z'iterambere n'ikoranabuhanga reka duhere ku musore wari umukarani w'amakazi
nari ndangije umwaka twagiye kumva gusa ngo bazanye ngo ibi byuma by'amaro kubera uburyo bwo nabagaho mu ruganda kuko nabonaga buri kimwe cyose simbungabane kubera nabonaga y'ukwezi buri gihe ariko nahise ngenda mu rugo ndicara
mu mujyi wa kigali naho abakomvayeri ntibagikora ku mamodoka atwara abagenzi mu duce tumwe na tumwe ubu haje amakarita bita tapu andi go
akazi ariko gatuma ubaho kaguhahira kagaragara ingaruka zo ni ngombwa Eh, umuntu ahita atekereza ibintu byinshi nyine ubwe ubwonko buhita buturuna cyane utangira uti akazi kagiye guhagarara ariko nyine baguma ugatekereza ugashaka n'ibindi bintu wakora rero nahise ntekereza gukorera imishinga yanjye mu cyaro
uyu we yakoraga kuri mudasobwa
nko muri za bibiri n'umunani bibiri n'icyenda na cumi gutyo dufite abakiriya benshi cyane twarakoraga nta kibazo kuko abantu benshi baba bataragira amatelefone ku buryo bajya kuri imeri ku buryo bakoresha amafesibuke bakaza kuyikorera kuri siberi abandikira abantu bo hanze ibintu nk'ibyo ariko ubu ngubu kuba bafite amatelefone yabo bashobora kuba bakoresha amatsapu bakabonana byoroheje cyangwa se bashaka kujya imeri bagakoresha simatifone yabo na fesibuke bigatuma rero tubura amafaranga
agahinda ntikica ahubwo kagira mubi iyi mbehe yubitswe ibihe biragumura umutima uratera ubwoba bugataha umusore utinze downtown yirirwa azerera ubwira agangika yibaza igihe nawe azubaka umuturirwa akareka aho iterambere rigeze ntirisiga na busa ikoranabuhanga bityo aho byombi biri iyo hatabayeho kugendana nabyo ushobora kwisanga uri imburamukoro huseni kirisipe ntabwo wibeshye ese wowe nk'urubyiruko ukora iki kugira ngo iterambere ritazaguteza ubushomeri bujyanye n'ikoranabuhanga ku isoko ry'umurimo iki ni ikibazo ikiganiro ejo cyabajije abanyeshuri ni uko badusubiza muri aya magambo
ni ukwihugura mu bintu byinshi bitandukanye kugira ngo nibura igihe mbuze umurimo runaka mu bikorwa narindimo se cyangwa habaye kese ko umurimo wabura basi nkagira n'ahandi nabasha kwisanga cyangwa se n'ibindi bikorwa nabasha kugerageza
ko niba ubonye ko ikoranabuhanga rizanye ibyo ntabwo riba rizanye kutuburisha akazi gusa ibyo byose hari n'ibindi bikemura vuba vuba ubwo rero ni urwo rwego n'ubundi natwe twajyana n'igihe tugahita dukorana natwe n'iryo koranabuhanga niba hari n'uwagikoreshaga icyo kirombe ibyo ari byo byose ntikizikoresha nawe ukajya mu bagikoresha
ikoranabuhanga riraza yego rikaba ryasimbura abantu ariko igihe runaka nawe uba uri gutekereza niyo uri kwiga uba uri gutekereza ko iryo koranabuhanga rihari U- u- nawe uba uri guhanga mu- mu- udushya icyo uzakora igihe iryo koranabuhanga ryaje
ntabwo ngomba kugendera ku kintu kimwe icyo nkora hari igihe runaka hashobora kuza ikindi kinsimbura kandi icyo ntashobora kuzirinda reka rero ngerageze uburyo bwose bubaho bushoboka mbe nzi ko umunsi ntazaba ndi muri uwo murimo ntazipfumbata ahubwo hazaba hari ubundi buryo hazaba hari andi mahitamo akaba yazaba ariyo mpita mfata ikiganiro ejo mugikurikira buri ku cyumweru isaa kumi n'imwe na mirongo itatu n'itanu mu rukerera saa mbiri n'iminota itanu za mu gitondo ndetse na saa kumi n'imwe n'iminota itanu z'umugoroba kera za interineti zitaraza hambere haza telefoni zitaragera i rwanda iwabo w'abantu bagituma abana bakambuka utugezi bajyanye ubutumwa
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
ukagenda wigengesereye buhoro buhoro muwa tudasamara ugatumana uroza mama n'amasenge
ya ICT ni minisiteri y'urubyiruko n'ikoranabuhanga ifite inkingi ebyiri z'iterambere ikurikirana umunsi ku munsi iya mbere ni iterambere ry'urubyiruko naho iya kabiri ni iterambere ry'ikoranabuhanga mu rwanda ese ikoranabuhanga ryakagombye kudindiza iterambere ry'urubyiruko ese urubyiruko rwakora iki kugira ngo rujyane n'igihe reka dukurikire manuel habumuremyi umujyanama wa minisitiri w'urubyiruko n'ikoranabuhanga
impinduka zo ziri kubaho kuko uburyo twari dusanzwe dukora uko isi nanone igenda yihuta ni nako ibintu nabyo bigenda bihinduka ari nacyo gituma nyine buri munsi umuntu agombye kujyana n'uko isi igenda eh, yihuta iterambere ry'isi rero riradusaba natwe kujya duhindura imyumvire n'imikorere kubw'ibyo rero eh, ntabwo navuga ko iterambere uko ryihuta cyane ritera ubushomeri ahubwo ryongera amahirwe yo kubona icyo ukora kandi kiguteza imbere kurusha uko wari usanzwe ukora tugiye nko mu ikoranabuhanga mu itumanaho n'isakazabumenyi muri iki gihe murabizi ko ariyo nzira u rwanda rwafashe nk'inkingi idufasha kwihuta mu iterambere kandi iyo tugiye kureba ibyo u rwanda rugenda rugeraho usanga iyo riba ridahari ntabwo tuba tugeze aho turi ibyo wanabirebera nk'uyu munsi ubwiye umuntu ngo uyu munsi dufunge telefone uyu munsi ntukoreshe interinete uyu munsi kuri banki ntibakora ku kazi ntiwakora ko kompiyuta ntayo waba ufite abacuruzi ntibakora kubera ko ntibafite telefone ngo bavugane abahanahana amafaranga ntibabikora kubera nyine ko icyo kintu cyabayeho n'iyo cyaba ari igice isaha imwe igice cy'umunsi wahita ubona ko ubuzima bwahindutse nibyo bigaragaza rero ko iterambere rifite uruhare runini mu iterambere tugenda tugiraho kandi riramutse ribuze ubu ngubu bishobora kuduteza ikibazo kugeza uyu munsi ubona ko inzira turimo ari nziza igatuma nyine tubona n'uburyo butandukanye bwo kuba twakora butandukanye n'uko twakoraga gusa ibyo rero bikaba- bikagusaba nawe gukangukira kujyana naryo kuko iyo wumva ko uzatungwa n'ikintu kimwe ubuzima bwose utareba impande zitandukanye z'uko z'icyo wakora n'uko wakora ibyo bituma rwose udashobora kuba wabona inzira ikwihutiye mu isi turi kugenda twinjiramo cyane cyane nk'urubyiruko rero u- icyo umuntu yarubwira bakwiye gufata ni uko ubu ngubu ejo hazaza ni ahabo ni ukuvuga uko isi igenda nabo bakwiye kujyana nayo ikoranabuhanga niba rije nibagerageze batangire barebe icyiza baribyaza uryitabire numara kurimenyera ugasanga nta kintu cyavuyemo uzavuge ko ubuhamya bwanjye naguhaye bwaba ari bubi hari ubuhamya bwinshi dufite bw'abantu bashatse kujyana n'ikoranabuhanga kandi bakaba bafite ahantu bamaze kwigeza ntabwo rero ikoranabuhanga rishobora gutera ubushomeri rishobora kukuvana mu byo wari usanzwe ukora ariko nawe ugahita ubona ubundi buryo bwo gukora bwisumbuye ku bwo wari usanzwe uriho ibyo ariko bigusaba kuba ufungutse mu mutwe no kureba kure ni icyo ngicyo cyane ngewe numva nababwira kurusha uko bo bakumva wenda inzira zafunzwe zose nta handi hantu bashobora kujya
ngira ngo emmanuel adusubije byinshi hussein njye nkunze ukuntu agaragaje ko iterambere ryagateje imbere urubyiruko aho kubateza ubushomeri nawe udukurikiye ubaye ufite igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi duhamagare cyangwa utwoherereze ubutumwa bugufi kuri izi nimero zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri kigali y'umujyi kapitale y'umurwa w'u rwanda aho imirima yaho yeramo imishinga bakarya amafaranga ikibazo cyaho ugikorera umuti ukaba muganga n'abakoranabuhanga bafite kontari zibara amagambo uko ushaka kuvuga ni kubanza kugura umwanya w'ijambo ye kugira ngo umenye abahafite amacumbi ubabwirwa n'inkweto zitagira ivumbi Yeah, izuba rikaryama amatara akaka abahinzi nabo bakomeza kuyashaka kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo niba unyumva byuka kare cyane kwazo tuyasage Yeah, kigali y'abanyamahanga amahanga ubu biragengwa n'abahanga n'abahanga iyi minsi nawe wasanga ari na japanga kibyara agafaranga agafaranga kigali y'abanyamahanga amahanga ubu biragengwa n'abahanga n'abahanga iyi minsi nawe wasanga ari na japanga kibyara agafaranga agafaranga inshuti reka uramutse ubona imuhuza niyicaye hamwe umutima nagutuza icyerekezo gifite ku gishushanyo mbonera ihurizo yibaza n'aho agomba gukorera n'ikibanza afite nacyo kucyubaka ni vuba n'abafatanyabikorwa bashora imari yabo barashaka kumenya uko bazunguka nicyo cyabakuye mu mahanga iwabo ye ukakomanga heza arimo ashaka mikoro ni nakatibagirwa iby'umusoreshe w'ikoro harazigamaye mu mari n'imigabane aho niho hafi imyaka ye yo ku amahane kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo niba unyumva byuka kare tanakwazo tuyasagiye yeee kigali yabaye amahanga amahanga kuru biragengwa n'abahanga n'abahanga iyi minsi nawe wasanga ari na japanga kibyara agafaranga agafaranga kigali yabaye amahanga amahanga kuru biragengwa n'abahanga n'abahanga iyi minsi nawe wasanga ari na japanga kibyara agafaranga agafaranga kuko zaba umaze kwamukuriya murongo inzira uzi kigali uva nyabarongo uzahasanga byinshi birangaza amaso ikiganiro ejo mugikurikira buri ku cyumweru isaa kumi n'imwe na mirongo itatu n'itanu mu rukerera saa mbiri n'iminota itanu za mu gitondo ndetse na saa kumi n'imwe n'iminota itanu z'umugoroba
reka dukomereze mu gice cya kabiri mu kiganiro ejo maze twumve ikinamico nyiramubande huseni yego turagaruka dusoza ikiganiro cyacu
ikiganiro ejo muri kugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm
duherukana kante ngo ahamagara agatsimbanyi amubwira ko yaza kumva uko cyamunara rirangiye ndetse n'agatsimbanyi yateganyaga kwiyahura nibateza ibye byagenze gute ese byahereye he? kurikira umukino
oya nimwe muhibikanye umwana w'umutesha umutwe sabine igihe wamurereye yigeze yitwara nabi koko
yitwara nabi atari uburara bakura hanze y'inkambi ariko papa narakubuje ntukanyitire umwana cyane baramanuka rwose.
bagahura n'ibisuma byo hanze aha maze ntiwareba bakabashukisha ubusa ngo ni impunzi ese papiya ko sabine yazanye imbabazi ngo arare hano ukamwirukana kandi yarirukanywe na nyirarume soronga Asa ni- uriya mbabazi umwirukana sabine wumvaga biri bimushimishe koko bimushimisha cyaba birori urumbabariza umwana niyo gusa nta mpamvu bihaye kindi.
amaburende yabo yo kwibanamo se bariya bana nimushaka mubumve kuko ibitekerezo byabo ni byiza kandi amaherezo bazakora ibikorwa by'indashyikirwa reba nka sabina bahaye ririya gare imidari amaze kugira wayibara Eh, imidari egare sinamubwiye ngo njya kurigurisha akambera ibanga kumva uko yabaye mbese ubwo waranyubaha nka se umurereberera ikizamuteza imbere Eh? uretse iriya burende bihaye nimugoroba ndajyana na Ngugize soronga ngo iki- ngugize ngo iki- ndajyana na soronga tubakubite zibarye uramenye uramenye uramenye Njya si uko ntukubitire ndera.
umwana papiye ntukubitire umwana rwose ndabigusaba.
Uzengere ne.
naho ubundi niba ubishaka Eh.
turahita dutandukana rwose wibashyura n'abikinisho urasanga Tandukana nagiye.
kubera uriya mwana wawe w'ikirara.
unanabikinishe urabona Eh.
ubu nsanga muri uru rugo ryewe
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika
ubundi babanzaga kubaza bati "Hmm, uyu mutungo ni uwagatsimbaye kandi nk'uko biteganywa n'amategeko mwemerewe kugura muri icyamunara Eh, nuko bakareka abantu bakavuga ibiciro batanga ariko kandi ubwo ibyo byose babivugaga muhari koko ntimunatakamba atakamba siko nawe ngo wagira ngo mwari mubashyigikiye koko Ahaha, ariko nawe waranyobewe rwose Eh, ubwo urumva twari kujya gutakamba muri cyamunara ahubwo Ima- imana yaradufashije rwose batanga amafaranga make maze barabisubika
ubundi si uvuga ko wambuze ukora ko badahagarika icyamunara ariko ntiwiyemera Eh, ariko ubanza utumva amategeko icyo ari cyo none si uyobowe uyobowe ko iyo- iyo umuntu adahari icyamunara bagisubika mpaka aje umva nkubwire gatsimba Hey.
va muri ibyo byose ma ahubwo dushaka ukuntu twabona ubwishyu Hey.
dore rwose iminsi irimo iragenda yegereza cyamunara A- ariko mbabarira umbwire kandi ndakumva ntawe wibuka mu bantu bari bahari wari uri gutanga ibiciro no kugura imitungo yangera ngo nzakwereke Urumva, reka nkubwire agatsimba naho kansetse ntishimye kumamenya se bikumariye iki ntoya namwereka ariko ubwo uba ni umukunzi mbwira ahobwe cyakora nk'abantu h'umugabo ngo atwishyure
minyo utajya wumva ko ari ukukugendaho pe nuko mba nshaka ko udahura n'ikibazo mu bihe biri imbere sha abijo ndabizi ntabwo unyanga pe nanjye sinzi ukuntu kiduha nshuka kandi simba mbishaka sinzi uko bigenda rwose ni ukuri
ariko minyo utajya ureka kumfata nk'umwana koko oya ngo ntuzi uko biba byagenze ubwo se urifata ugafata icyemezo cyo kujya iwe utazi uko biba byagenze koko abijo ni ukuri pe nanjye sinzi ukuntu ngiwe pe mba nzi ko ntasubirayo nkashiduka nagiyeyo ni ukuri ariko minyo uzi ko umwaka utaha uzakora ikizamini cya leta Eh, ndabizi kandi ugomba kugitegura hakiri kare cyane ko muri gurupe y'amahoro tudashaka ko hari mugenzi wacu uzatsindwa
umva nkubwire shabijo njye umwaka utaha nshobora kuzaba naragiye hanze sha numva mfite amatsiko yo kugenda mu ndege sha ari we ariko minyo ibyo bintu urabyizera koko ibyo bintu icyemeza ko ari byo ni iki ndabizi neza rero ubushize ntiyagushutse mu karyamana ukambwira ko utazongera mva kandi minyo wongeye kuryamana na kiduhe koko
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika
ariko kandi ndakumva usanga uteka igitoki ntikiryohe nka gutya n'ibirungo kiba kishyizemo ra niko
ntabwo ari ibya nyuma nyine wagize ngo si ikindi gikomeye kirimo Eh, hari ubwo tuzagitema cyamunara itaratezamo wa mugani da ahubwo mujye guca na za voka zose muzimeremo maze nirangiza njye gutemana cya giti sinkeneye ko hari umuntu uca- uzaca avoka mu giti nateye rwose yego ko uryoherwe yego mwana wa mwihangane nari natinze ndi kumva amakuru ajyanye ngo n'umuntu ushaka gutanga amafaranga ngo azagure ya mitungo yacu nibyo mwana wa ngaho icara ubanza utuze maze utubwire amakuru neza ngo ni umugabo w'umukire ufitanye amasano n'abantu baba mu nkambi reka da niba yitwa nde
have have risubiza iyo rikuye risubiza iyo rikuye nta nzigo yangu- yangurura isambu rwose ifitanye isano n'impunzi ntabwo bishoboka rwose mu ndangiro aho njya gutsirikisha isambu yawe ntobore by'avoka
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika
shasa bizime neza rero mbwira ukuntu ba bana bo muri gurupe sikorere ya ruhiza mubanye mubona muzakorana neza
cyane ndahira sha mbaba ni abana beza ubona bashyize hamwe kandi koko ngo nabo batekereje gushinga iriya club y'amahoro mu kigo cyabo nta wundi muntu ubigizemo uruhare bonyine mbega abana sha baratangaje cyane kandi we ni ukuri ko imana ibikorwa byabo byatangiye kwigaragaza muri ruhiza no mu nkambi ahubwo sha sabi nyibwirira sha nka sheri wanjye wabonye sha abana sheri wawe namubonye bwira rero ariko nabonaga asa n'uwananutse pe sha reka kubimba ubu tumafashe aha
ngaho se sha ngaho Ngaho ra.
mwirukanke turebe Biki se? Biki se kandi dore ko mwagize ntakore
oya saro fatira aho ngaho hatagira umucika nkwereke inkoni yanjye icyo ikora ku bakobwa Uretse nkwereke.
bidakoreka sabine hagarara aho ngaho ntuhave ariko se papa uravuga ngo tutabacika ukeka ko turi kwiruka se twaba turi guhunga iki si ibyo umva papiya yego saro yewe hera kuri uwo mukobwa wawe ukubite ngo twakoze iki se nanjye nkurikizeho mbabazi yego maze ndebe sha urabona ko mbabazi hera ukubita twakoze muradukubita se twakoze ego mana yanjye
ariko mana yanjye aba bana b'abakobwa se bagiye kuzira iki naho ubutaha iki gice mumaze kumva cyanditswe na bisangwa nganji benjamin
ikiganiro ejo mugikurikira buri ku cyumweru isaa kumi n'imwe na mirongo itatu n'itanu mu rukerera saa mbiri n'iminota itanu za mu gitondo ndetse na saa kumi n'imwe n'iminota itanu z'umugoroba
turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro ejo gusa tubibutse ko mu gice cya mbere twaganiriye ku bushomeri buterwa n'ikoranabuhanga mu rubyiruko twibaza tuti ese ikoranabuhanga niryo ridindiza iterambere ry'urubyiruko cyangwa urubyiruko nirwo rutagerageza kujyana n'ibihe abanyeshuri badusangije ibyo bakora kugira ngo iterambere ritabateza ubushomeri bujyanye n'ikoranabuhanga ku isoko ry'umurimo ari nako twumvisha ubuhamya bwa bamwe mu bagezweho n'ingaruka z'iterambere n'ikoranabuhanga reka tubashimire kandi dukomeze kubifuriza kugubwa neza aho muri hose mwe mwese twabanye mu kiganiro cy'uyu munsi kandi dushimire maxime rindiro dorine ndahumba shyaka maurice baduteguriye inkuru twifashishije muri iki kiganiro kuri mikoro muri studio mwabanye nanjye hussein kayitare mfatanyije na mugenzi wanjye crispe mizero naho roger niyigena niwe wari uhagarariye iki kiganiro ese iterambere n'ikoranabuhanga byakagombye kutuzanira ubushomeri hakorwa iki se kugira ngo ubushomeri bukumirwe kandi dukomeze kugendana n'ibihe mugire amahoro ikiganiro ejo n'aho ubutaha ejo ejo